Iri ni Ijwi ry'Amerika Ijwi ry'Amerika rirabandanya ibiganiro ribashikiriza vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kabiri itariki zitanu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na Fide Niyongabo na Oriane Tangishaka nanje ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro vyacu ubu ni Samuel n'igice i Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi tubaha ikaze
Wewe ni kauli yao wenyewe kwamba wanaomba haya mazungumzo yaahirishwe mpaka baada ya tarehe kumi na tano. Hawakusema hawataki kuzungumza, ila kabla mazungumzo yajaanza, kutakuwa pawe na majadiliano, kubaliane vizuri.
Uyo ni Augustin Mahiga umushikiranganji w'igihugu ca Tanzania ajejwe imigenderanire n'amakungu avuga ku biganiro bihuza abarundi vyigijwe inyuma ku yindi sango itaramenyekana muri aka kanya iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru avuga ku gitero cagizwe ku ikambi y'igisirikare mu gihugu c'ubuhindi hamwe n'umwaka urangiye igitero c'intagondwa z'abayisilamu kigizwe ku kinyamakuru Charlie Hebdo kibaye mu gihugu c'ubufaransa turazigaruka ko mu kanya duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi w'igihugu c'ubuhindi yatangaje no musi wa kabiri ko abagwanyi batandatu bishwe inyuma y'igitero mu kibanza ca gisirikare mu buraruko bw'igihugu ko igikorwa kimaze iminsi itari mike co gutuza abagwanyi muri ico kibanza kibandanye abantu bitwaje ibigwanisho batanguye igitero mu kibanza ca gisirikare mu gisagara ca Patankot hafi y'urubibe n'igihugu ca Pakistani ku munsi wa gatandatu igitero kimaze guhitana inteko zijejwe umutekano indwi abategetsi b'igihugu c'ubuhindi bavuga ko bazobandanya ibikorwa vya gisirikare muri ako karere gushika babone ko atabagwanyi bakihabazwa urunani rw'imigwi y'abagwanyi itari mike United Jihad Council ikorera mu ntara ya Kashmir ku ruhande rw'igihugu ca Pakistani yaritiriye ico gitero iyo mirwi iriko irondera kurangiza intwaro y'igihugu c'ubuhindi mu ntara ya Kashmir yamenyesheje ko izogira ibitero mu bibanza vyose vya gisirikare vy'igihugu c'ubuhindi ku buhindi bwotegerezwa kurekurira abanyakashmir gufata ingingo ku vyerekeye kazoza kabo ka politike amakuru mu gihugu c'ubuhindi amenyesha ko umugwi Jaish e Mohammad ukorera mu gihugu ca Pakistani ari wo wagize ico gitero Perezida w'igihugu c'Ubufaransa François Hollande yatanguje no musi wa kabiri indwi yo kwibuka ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu mu gisagara ca Paris vyatanguranye n'igitero cagizwe ku kinyamakuru gisohoka uko indwi itashe Charlie Hebdo no ku gipolisi haraheze umwaka igitero cahitanye ubuzima bw'abantu cumi n'indwi ibitero vyo kw'itariki indwi z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu vyabaye intango y'ibitero bitari bike vy'intagondwa z'abayisilamu mu gihugu c'ubufaransa birimwo ibitero vyagizwe kw'itariki cumi na zitatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu gisagara ca paris vyahitanye abantu ijana na mirongo itatu imiryango y'abahitanywe n'ivyo bitero bifatanije na perezida w'ubufaransa francois hollande n'abandi bategetsi mu kwibuka igitero cagizwe ku cicaro c'ikinyamakuru charlie hebdo perezida hollande mu nyuma yaho yibutse abantu bane bishwe mu kibanza gikomeye c'abayahudi abantu baguriramwo ibintu yabonanye mu kanya gatoyi na bamwe mu barokotse ico gitero
ahandi naho umugwi w'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho bafashe inyu, bafashe inyubakwa ya leta ibikwamwo ibikoko n'ibindi muri leta ya Oregon muri leta zunze ubumwe za Amerika kuva ku munsi wa gatandatu utangaza ko witeguriye kuguma muri iyo nyubakwa umukuru w'uyu mugwi usaba irekugwa ry'aborozi babiri bongerejwe ibihano mu munyororo kubera baturiye amashamba amwe amwe ya leta umukuru w'uyu mugwi yongera agasaba ko aborozi basubizwa amatongo batwawe na leta dwight hammond n'umuhungu wiwe bapfunzwe ba, ba kubera amatongo ya leta baturiye baremera ko aribo bayaturiye mu gihe bariko baraturira amatongo yabo bagerageza kwirukana ibikoko bimwe bimwe vyari muri amatongo yabo muri umuriro ucutera ugana mu matongo ya leta umucamanza yari yasavye ko basubira mu munyororo nyuma yaho bari bamazeyo amezi atari make akavuga ko umwanya bamaze bafunzwe utari ukwiye umucamanza yasavye ko bongera, bongera gupfungwa iyindi myaka ine dwight avuga ati ntibyumvikana uko noja mu munyororo imyaka itanu naturiye amahegitari mirongo itanu n'umwe n'ibice bine gusa
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tubaranya kubashikiriza amakuru avuga hirya no hino ku isi igisirikare cy'igihugu cya israel cyatangaje ko umunyapalestina yasogose n'imbugita umusirikare w'igihugu cya israel n'umunsi ku wa kabiri mu ntara ya sijordania imbere y'uko araswa n'inteko za israel icyo gitero cyabereye mu karere ka gush etsion ni bumwe mu bwicanyi busa n'ububi iminsi yose bwahitanye abanyayisrael barenga mirongo ibiri mu kiringo cy'amezi atatu arangiye muri icyo gihe nyine abanyapalestina barenga ijana na mirongo itatu barishwe bagirizwa kuba bagize ibitero ku basivile n'abasirikare ba israel bakoresheje imbugita inkoho cyangwa imodoka ubwo bwicanyi bubonwa ko bufatiye ku ishavu ry'abanyapalestina kubera israel yigaruriye intara zabo kandi yubaka ibibanza bijejwe kugererwamo n'abayahudi ku butaka bw'abanyapalestina bashaka ko buzoba igihugu cyabo muri kazoza hamwe n'urukurukuru ku migambi y'igihugu cya israel yo kwigarurira ikibanza gihezagiye cyo mu buseruko bw'igisagara cya Yerusalemu kizwi ku izina ry'umusigiti wa Al Aqsa ku ba Islam na Temple Mount ku Bayahudi. Abategetsi mu ntara ya Florida mu bumanuko bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahagaritse Michael Scott Wolf yagirizwa ko yamenaguye amadirisha amatara n'amakamera y'umusigiti akoresheje umupanga yongera asiga ibice by'ingurube imbere y'uwo musigiti michael scott wolf afite imyaka mirongo itatu n'itanu muri iki gihe yahagaritswe ejo kuwa mbere mu gisagara cya titsville mu ntara ya florida iby'uko aza kwagirizwa icyaha gifatiye ku rwango ntibitomoye abategetsi mu ntara ya florida bavuga ko michael scott wolf yatangaje ku mugoroba ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ko wolf yinjiye mu musigiti masjid al munim akoresha umupanga mu kumenagura amadirishya amatara n'amakamera y'uwo musigiti yagirizwa kandi ko yashize ibice by'ingurube isanzwe iziririjwe mu idini rya islam imbere y'uwo musigiti ihagarikwa rya wolf rije mu gihe ibitero ku misigiti byiyongeye muri leta zunze ubumwe za amerika
muri ko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mudukurikirana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu cya tanzania augustin mahiga ari mu gihugu cya afurika y'epfo kuvugana na perezida jacob zuma mu biganiro by'amahoro mu burundi byari bitegekanijwe imbere yaho kuba ejo ku munsi wa gatatu mu gisagara cya arusha muri tanzania mahiga avuga ko ivyo biganiro vyasibishijwe gushika hari ibindi bitangajwe yamarazoja mu gisagara ca Arusha ejo kuwa gatatu kumenyesha impande zegwa n'ibiganiro vy'amahoro mu Burundi kuvyerekeye isibishwa ry'ivyo biganiro ivyo mushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Tanzania Augustine Mahiga yabitangarije serivisi y'igiswahili y'ijwi rya Amerika ivyo bibaye inyuma y'uko leta y'u Burundi yari yatangaje ko itazoja muri ivyo biganiro ku bindi twumvirize Eroge Wirikaneze yishura ku bibazo vy'abamenyeshamakuru bo kw'iradiyo y'igihugu umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yavuze ko gushika ubu leta y'uburundi itaremeranya n'umuhuza museveni ku yindi tariki nshasha y'ibiganiro naho amatariki ya gatandatu na cumi na gatanu ku kwezi kwa mbere yagumya n'ugwanugwa joseph bangurambona aho vyoba vyaravuye ngira nuko umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu yoba yarababwiye ati leta y'u Burundi iri mu ikonje gushika ku itariki cumi na zitanu abantu rero bashobora kuba barahereye aho bavuga bati niba leta iri mu ikonje gushika itariki cumi na zitanu z'ukwa mbere ati kumbure ibiganiro bizoja biba itariki cumi na zitandatu canke cumi na zitanu ibiri ngivyo nimvira ko araho vyavuye ico nzi co ni uko ata kintu barumvikana ku vyerekeye tariki nshasha umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu amenyesha ariko ko leta itanze ibiganiro namba mugabo n'ubwo biri uko ngo hari ibintu itosabira ko na gato nimvira ko leta y'uburundi eh, yabivuze neza yuko eh, idashobora kwicarana n'abantu bafashe inzira yo kurwana inzira eh, yo guteza ingorane igihugu nimvira yuko leta y'uburundi ya- yabisiguye neza kandi ikurikiza eh, resolution ya conseil de sécurité yavuze iti ibiganiro nibibe eh, mugabo ihajemo abantu bafise imforo mbi eh, yo kurwana namwe mu mashirahamwe yigenga yo mu gihugu hagati yemeza ko kuri uyu wa gatatu atazoja yarusha muri tanzania akarorero na kaonelope burundi umukuru waryo njangwa beko arasigura imvo zabitumye akanasigura ko ibi bidasigura na gato ko iryo shirahamwe riri mu kwaha kwa leta iyo mu biganiro hagize abavuga bati twebwe ntitugenda ni ukuvuga yuko niyo ugiye ntacyo uba ugiye gukora kuko ntuvuga wenyine ntiwivugana kandi ntiwiyumviriza nicyo gituma bonerope itashobora kugenda ntacyo yoba igiye gukora kugira ngo ugende mu rubanza ubwo ari bwo bwose uratumirwa bwa mbere hoho bonerope burundi uwaca yiyumvira ati iri muri mu kwaha kwa leta ibyo ni ibyo abarundi bakunda kuvuga mugabo si byo ko nirope burundi iratumirwa hajya kujya mu biganiro n'ibyambe baraturungikira ubutumire n'ibindi bijyanye n'ikirangaminsi bagaheza bakarungika eh, n'uburyo n'amatike y'indege ibyo byose nta na kimwe cyakozwe nta na kimwe cyashyikirijwe nta n'icyo umuhuza yabivuze ko kuva hatangwa indyane inyuma y'aho umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD utangiye Pierre Nkurunziza nk'umukandida mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu akanayatsinda abatavuga rumwe na leta bayisokoyemwo ibiganiro bibera hanze y'u Burundi byatunganijwe ijya mbere mu mujyi wa Entebbe mu gihugu cy'u Buganda kuwa mirongo ibiri n'umunani Kigarama umwaka uheze umuhuza yatowe n'akarere mu biganiro bihuza abarundi perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yari yavuze ko ibiganiro bikurikira bizobera yarusha muri Tanzania ku itariki ya gatandatu uku kwezi kwa mbere ni ukuvuga kuri uyu wa gatatu ico gisagara ca Arusha kirazwi muri kahise ku Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano yiswe y'amahoro no kunywanisha abarundi yatumye hahagarara intambara zari zimaze imyaka irenga cumi zibica bigacika ico gihe abarundi basezeranye ko igihugu gitegerezwa gutunganywa muri politike imibano hanasubirwamwo itunganywa ry'inzego z'umutekano abahora mu migwi yagwanira mu ishamba basukirana n'abasirikare n'abajandarume ba leta baca bubaka igisirikare n'igipolisi bishasha Eloge Burikaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze cyane loje buri kaneza tukivuga ku biganiro bigamije guhuza abarundi abatavuga rumwe na leta bemeza ko nabo batari bwaronke ubutumire buvuye ku muhuza kugira ngo bazoje mu biganiro vy'ejo iwaru- iyarusha dr jean minani wo mu nama y'igihugu senared akaba na perezida w'umugambwe frode bunyakuri yavuze ko bidatangaje kubona leta y'uburundi yanka kuja mu biganiro vy'ejo mu kiganiro na mugenzi wacu edi gwema umushinga nawe minani yatanguye yishura niba ba- bari kuja mu biganiro vy'ejo
twebwe mu nama y'igihugu na rede gira iteka batubwiye iyo tariki muhuza yitubwiye twari twavyemeye ko tuzogendayo gushika ubu rero nta butumire bari bwaduhe twumvishe bivugwa yuko hariho aboba batanezerewe n'iyo tariki ngo tuzosuhurire kuganira ariko nta muntu umwe aratubwiye ko ivyo biganiro bizoba canke bitazoba ku bwacu rero n'uno munsi turaciteguye kugira ngo tugende muri ivyo biganiro igice ari cyo cyose batubwirira ese kugira ngo muhaguruke ni ngombwa ko babanza kubagezaho ubutumire kugira ngo mugende ego cyane ni ngombwa ko badutumira kugira ngo tugende kuko batadutumiye twosanga kumbura ibintu byateguwe nabi kuko bari batubwiye ko tuzohurira arusha ntibatubwiye arusha ahariho tuzohurira kugira ngo dushobore kwitegura ngo tugende ariko n'uno munsi babitubwira ejo twogenda amakuru atugeraho ava i bujumbura ni uko leta y'u Burundi ivuga ko ititeguye kujya muri ibyo biganiro bizaba kuri uyu wa gatatu ndetse ngo n'indi tariki iyo ari yo yose kuko kugeza ubu ngubu ngo nta tariki nyayo irumvikanwaho ico ni icitwazo c'abo bari bujumbura ntabwo bashaka ibiganiro bose twese turabizi abarundi bose barabizi amakungu arabizi n'akarere karabizi nuko baba baraje hariya entebe mu bugande kwabaye guhatikirizwa ko kwabaye ukwemezwa nabo ntabyo bashaka ariko ico nobabwira twebwe tuzokwama tubabwira yuko iby'inguvu bida- bidakora ibi biyumvira ngo barafise inguvu nta nguvu na zikeyi zihari akenshi leta ikomeje kuvuga ngo ntiyifuza kuganira n'abagerageje guhirika ubutegetsi Ah, icyo gihe iyo bavuze ibyo ngibyo nanone hari amakuru yasohotse uyu munsi mu kinyamakuru radio france internationale akurega ubwawe ngo hari umutwe w'inyeshyamba ushobora kuba watangije hari icyo wabivugaho ntanguye kuri icyo cya nyuma nta mutwe w'inyeshamba jewe ndatanguza n'izina numvise ndaryumvise uno munsi ngo witwa ipere union de force patriotique revolutionnaire uwo mutwe ntawe nzi nibo bwa mbere nabyumvise ibyo byose niyaba leta yumvikanye n'abo baperereza muri congo kugira ngo baze barakuramwo bamwe bamwe ngo ntibazoje mu biganiro barihenda noneho uganira aganira n'uwo badakundana n'uwo bafite icyo bapfa ntaganira n'umugenzi wiwe nashaka kwibutsa ko igihe petero nkuru nziza yaza kuganira ari muri sende defitede ko yari yaraciriwe yaciriwe urubanza rwo gupfa ariko twebwe twavuze tuti ibyo nibyo tubwirizwa kuganira niba bafise icyo batwagiriza nibaze bakivugira habona imbere y'abarundi imbere y'aka karere imbere ya union africaine imbere ya oni imbere y'amakungu yose bose bavuge bati aba bantu bagize nabi mbere icyo gicumuro twaba twarakoze cy'uko twanse ko nkunzizaho nyanga amategeko ko twanse ko nkunziza yongeza ikingo cya gatatu kandi atacu yamariye uburundi umva yavuga gute ko ashobora kudutwara naze tubivugane ni uko azi ko atajambo bazorunka na gatoya imbere yacu nitwicara hamwe ni ubwoba bafise jean minani ndagushimiye cyane kano kanya uduhaye nanjye ndagushimiye cyane
Murakoze cyane Digwema tuve mu Burundi tuje mu Rwanda kuva kuri uyu wa kabiri komisiyo y'igihugu y'amatora yatanguye kwakira ibyangombwa by'abifuza kwiyamamariza kuyobora uturere n'ivyegera vyabo umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yabwiye ijwi rya amerika ko abipfuza kuba abayobozi b'uturere n'ivyegera vyabo bategerezwa kwitwaza imigambwe ya politike barimwo bariko bariyamamaza inkuru ya Sumta Kaboyi
abatangiye gutanga kandidatire zabo ni abashaka kwiyamamariza kuba abajyanama bahagarariye imirenge abo ni nabo bazazamuka kugera ku turere bagatorwamo abayobozi abayobora uturere ndetse n'ababungirije iyi myanya yifuzwa na benshi abashaka kuzicara ku buyobozi bw'akarere basabwa kutitwaza imitwe ya politike barimo mu gihe basaba abaturage amajwi uyu ni bwana munyaneza sharire umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora guhera ku mukuru w'umudugudu ukageza ku rwego rw'umujyi wa kigali iyo myanya yose twavuze itorerwa abantu batorwa ku giti cyabo Na ntabwo batorwa bakurikije imitwe ya politiki bakomokamo nta mutwe wa politiki wamamaza umuntu uwo ari we wese biranabujijwe mu mabwiriza n'amategeko tugenderaho abantu biyamamaza ku giti cyabo hanyuma abaturage bakabatora bashingiye uko babazi n'uko babona n'ubushobozi bafite hadashingiwe ku mitwe ya politiki bashobora kuba barimo umuvugizi w'imitwe ya politiki yemewe mu rwanda madamu nyirahirwa veneranda ukomoka mu ishyaka rya psd yabwiye ijwi rya amerika ko nta muntu n'umwe uziyamamariza kwinjira mu nzego z'ibanze yitwaje ishyaka akomokamo gusa nubwo bitavugwa mu gihe cyo kwiyamamaza uyu muyobozi asobanura ko mu ishyaka rye rya psd abereye visi perezida wa kabiri bari bafite mu bayobozi bagiye gucyura igihe ku mwanya wa ba meya meya umwe muri mirongo itatu bagize igihugu cyose ndetse na ba visi meya batatu muri mirongo icyenda bagize igihugu uyu muyobozi akavuga ko kugira umubare muto mu bayobozi b'inzego z'ibanze biterwa n'ingufu nke umutwe wa politike uba warashyizeho mu gihe ukangurira abayoboke bawo kwiyamamariza iyi myanya nyuma y'amatora buri mutwe wa politiki ubarura abayoboke bawo batsinze ku buyobozi bw'akarere ndetse rimwe na rimwe ni nabo bakunze guhagararira amashyaka barimo muri izo nzego baba batorewemo umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora munyaneza ashimangira ko ibiba nyuma y'amatora bitareba komisiyo y'igihugu y'amatora iyo twebwe nta nubwo binatureba twebwe tureba ibiri mu itegeko mu gihe cyo gutanga kandidatire no gutora nta muntu waza avuga ngo hagararira umutwe wa politiki ngo yamamaze no mu rwego rw'umutwe wa politiki ngo twemere kandidatire ye anabikoze twamukuramo nubwo twaba twamaze kuyemeza biba rero nyuma y'amatora niba hari abagenda bakigaragaza ko bari mu mitwe ya politiki runaka ibyo birebwa nanone n'inzego zibishinzwe zindi ku ikubitiro abazatorwa mu nzego z'ibanze cyane cyane abayobozi kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza no ku bajyanama bazatorwamo abayobozi b'uturere n'ababungirije bose bazatorwa n'abaturage abaturage baganire n'ijwi rya amerika bagiye bagaragaza ibyifuzo bageza ku bayobozi bashya bagiye kuzabayobora mu minsi iri imbere ntuye remera rukoma murifuza ko abayobozi b'inzego z'ibanze babayobora babakorera icyo ugereranyije n'ibyo wenda abandi ko mutabasha kuhagera ariko uzarebe uzarebe umuhanda w'irukoma warapfuye ikindi amatara amatara bamwe babona amatara abandi ntituyabone abahatanira kuzitoza muri njyanama batangiye gutanga ibyangombwa basabwa kuva kuri wa kabiri tariki ya gatanu z'ukwa mbere bakazabisoza tariki ya cumi na gatanu z'uku kwezi abifuza kuba abajyanama nta mashuri basabwa umuntu apfa gusa kuba ari umunyarwanda atarigeze akurikiranwaho ibyaha bituma akatirwa n'inkiko igifungo kirenza amezi atandatu gusa abifuza kuzamuka bakaba abayobozi b'uturere ndetse n'ababungirije babasabwa kuba baraminuje cyangwa barize amashuri atandatu aherekejwe n'uburambe bw'imyaka itanu mu nzego z'ubuyobozi abayobozi b'uturere n'ababungirije ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa kigali bose batorerwa manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa inshuro imwe asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali radiyo ijwi rya amerika i washington dc kuri uno munsi kuwa kabiri sentare nkuru ya gisirikare mu rwanda yabandanije urubanza ubushikirizamanza bw'igisirikare bwagirizamwo uh, tom byabagamba na bagenzi biwe ibyaha byo gukwiragiza ibihuha bigenewe kwangisha abanyagihugu ubutegetsi ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa umushinjacyaha wa gisirikare kapiteni faustin nzakamwita avuga ko abatangabuhamya batandukanye bemeza kuregwa yavuze amagambo ahantu hatandukanye mu bihe bitandukanye mu gihe yari mu gisirikare na nyuma yaho ko generali rusagarugo leta yahagarikirwaga inkunga yavuze ko byaturutse ku mibanire mibi n'amahanga yavuze ko uyu mujenerali yakanguriraga abajenerali bagenzi be n'abakoroneri kumva radiyo itahuka ya rnc irwanya ubutegetsi bw'u rwanda ko yavugaga mu magambo y'icyongereza ngo our guy is finished asobanura ko perezida kagame yarangiye bityo ko abamwizera ntaho begamiye ubushinjacyaha buvuga ko generali rusagara yavuze ngo rnc is growing strong bivuze ko ariyo ifite ingufu ko perezida kagame ari umunyagitugu ategeka igihugu uko yishakiye u rwanda ari igihugu kiri mu kavuyo banana republic kandi ko ari leta ihoza ijisho ku baturage yavuze ko ibi n'ibindi yabivugiraga mu tubari no mu manama y'ubukwe yakomeje ashinja generali rusagara ko yavuze ko perezida kagame yateje abanyarwanda ibibazo ubwo yategekaga gukata imishahara y'abakozi ijya mu kigega agaciro development fund nyuma yo guhagarika inkunga ubushinjacyaha buvuga ko kuba uregwa yarabibwiraga abasirikare bakomeye umuto yari afite ipeti rya koroneri byashoboraga guteza imvururu yiregura kuri ibi byose generali frank rusagara yabihakanye yavuze ko byinshi ashinjwa ko yari akiri mu gisirikare mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi na gatatu atari byo yavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatatu aribwo yavuye mu bwongereza aza mu rwanda asubirayo mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu ku buryo ukwezi kwa karindwi yakumaze mu bwongereza n'umuryango we mbere y'uko atabwa muri yombi generali rusagara yabwiye urukiko ko ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi na kane yahamagawe na generali jacques nziza mu biro amutera ubwoba amubwira ko agomba guhindura imyitwarire muri bimwe baganiriye ngo generali rusagara yabwiye generali nziza ko badahuje akazi kuko ari umusivire ko ikibazo yagira yagishyikiriza polisi generali nziza ahita amusohora igitaraganya mu biro yongeye kubwira umucamanza uhagarariye iburanisha mushya majoro charles madudu ko yafashwe binyuranije n'amategeko afungwa ku buryo na n'ubu atazi n'impamvu ni ingingo umucamanza atatinzeho kuko yafashweho icyemezo generali rusagara yabwiye umucamanza ko umutangabuhamya wa mbere yamushinje ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi na kane amaze iminsi itandatu afunze ku ikubitiro ubuhamya bwa kapiteni david kawe yatanze ku itariki ya cumi n'icyenda atarafungwa yemeje ko nta na rimwe yigeze yumva generali rusagara anenga politiki ya leta y'u rwanda ibazwa ryakurikiye yarafunze ariko kapiteni david kabuye nawe yemeje nk'uko bigaragara mu kirego cy'ubushinjacyaha ko generali rusagara yakunze kuvuga amagambo anenga ubutegetsi bwa perezida kagame ibi kuri generali rusagara ijambo ry'umugabo ni irya mbere irya kabiri riba atari ryo we n'ubwunganizi basabye kuko kwivuguruza kwa kapiteni david kabuye kutahabwa agaciro ubushinjacyaha buvuga ko ikimenyetso kivuguruzwa n'ikindi kuko ibikubiye mu byavuzwe na kapiteni david kabuye bihura neza n'iby'abandi batangabuhamya bashinja generali rusagara bazamuye ibinyamakuru bisohoka hano mu rwanda ishema na the east african mu cyumba cy'iburanisha byanditse ko kapiteni david kabuye yavuze ko yafunzwe azira ko yanze gushinja generali frank rusagara basaba ko byaba bimwe mu bimenyetso abandi batangabuhamya b'ubushinjacyaha bavuzweho kuri uyu wa kabiri ni koroneri murisa koroneri jire rutarembara na generali rutatina bose barahuriza ku magambo amwe agize ibyaha generali rusagara aburana n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku mutangabuhamya generali rutatina mu munyandiko yakoreshejwe yemeza ko ibyo yumvise kuri generali rusagara yabikomoye kuri koroneli jire rutaremara gusa kongeraho ko n'ubusanzwe generali rusagara yamye apinga leta y'u rwanda ni amagambo uregwa avuga ko atubaka afatiye ku bundararibonye yamaze mu ngabo z'u rwanda yavuze ko aburana kandi urubanza rusa n'urwarangiye naho kuri koroneli rutaremara we uregwa ntiyumva icyamuteye kumuvugaho amagambo amushinja ibyaha afatiye ku mibanire myiza bari basanganywe hagati yabo mu miryango ndetse no mu kazi ku birego byo gupinga gahunda za leta y'u rwanda nka ndi umunyarwanda generali rusagara yabwiye umucamanza ko yitabiriye gahunda mu bihe bitandukanye kandi mu mpande zitandukanye z'igihugu ku kigega agaciro development fund yavuze ko yatanzemo miliyoni eshatu z'amafaranga y'u rwanda kandi ko abamushinja kuyamaganira kure batamurushije ubwitange bityo ko atashoboraga gusubira inyuma ngo akangurire rubanda bangisha izo gahunda ubushinjacyaha ariko bwamubwiye ko gutanga amafaranga ntaho bihurira no kuba yemera gahunda ubwayo yumvikanye mu rukiko avuga ko ibirego byose ashinjwa bishingiye kubo mu muryango we babarizwa muri rnc kandi ko na bamwe mu batangabuhamya b'ubushinjacyaha bafitemo ababo ariko ko basa n'ababyirengagiza mu kumushinja ibyaha kubashinjwa ko yashishikarije bagenzi be kumva radiyo itahuka metre celestin buhuru umwunganira arasanga nta bimenyetso simusiga kandi ko byaranabayeho kumva radiyo ubwabyo nta cyaha kirimo brigadier general frank rusagara wasezuriwe mu ngabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu na koroneli tom by'abagambo wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu paul kagame baraburana ibyaha byo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi batawe muri yombi mu kwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi na kane iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatatu eka kabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru eh, twabashikirije umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi w'igihugu c'ubuhindi yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko abagwanyi batandatu bishwe inyuma y'igitero mu kibanza ca gisirikare mu buraruko bw'igihugu avuga ko igikorwa kimaze iminsi itari mike co gutuza abagwanyi muri ico kibanza kibandanye abantu bitwaje ibigwanisho batanguye batanguye igitero mu kibanza ca gisirikare mu gisagara ca Patankot hafi y'urubibe n'igihugu ca Pakistani ku munsi wa gatandatu igitero kimaze guhitana inteko zijeje umutekano indwi ku yindi nkuru twababwiye ko perezida w'igihugu cy'ubufaransa François Hollande yatanguje uno munsi kuwa kabirindwi yo kwibuka ibitero vy'intagondwa z'abayisilamu mu gisagara ca Paris vyatanguranye n'igitero cagizwe ku kinyamakuru gisohoka ku indwi tashe Charlie Hebdo no ku gipolisi haraheze umwaka igitero cahitanye ubuzima bw'abantu cumi n'indwi ibitero vyo kw'itariki indwi z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu vyabaye intango y'ibitero bitari bike vy'intagondwa z'abayisilamu mu Bufaransa biri mu bitero vyagizwe ku itariki cumi na zitatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe mu gisagara ca Paris vyahitanye abantu ijana na mirongo itatu ahandi naho muri leta zunze ubumwe za amerika umugwi w'abanyagihugu bitwaje ibigwanisho bafashe inyubakwa ya leta muri leta ya oregon muri hano muri leta zunze ubumwe za amerika kuva ku munsi wa gatandatu uwo mugwi utangaza ko witeguriye kuguma muri iyo nyubakwa umukuru w'uyu mugwi asaba irekugwa ry'aborozi babiri bongerejwe ibihano mu munyororo kubera baturiye amashamba ya leta umukuru w'uyu mugwi yongera agasaba ko aborozi basubizwa amatongo batwawe na leta Dwayne Hammond umuhungu n'umuhungu wiwe Steven baremera ko aribo baturiye ayo matongo ya leta ariko ko babikoze mu gihe bariko baraturira amatongo yabo baku- bagerageza kwirukana ibikoko vyari biri muri yo hama umuriro uca ugana uja mu matongo ya leta Dwight avuga ati ntivyumvikana ko noja mu munyororo imyaka itanu kubera naturiye amahegitari mirongo itanu n'umwe igisirikare cya israel cyatangaje ko umunyapalestina yasogose n'imbugita umusirikare w'igihugu cya israel no munsi kuwa kabiri mu ntara ya sijordaniya imbere y'uko araswa n'inteko z'igihugu cya israel inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye aha tuboneyeho akanya ko gushimira engineers bay yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu alimas karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo na Oriane itanga ishaka turabashimiye mugire umugoroba mwiza naho ubutaha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.